بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل كن فصلي جده واي وكالاء فصلي كان كيس دبة مؤلفني nama bakka buufattee waan tokko naa hojjedhu jechuuni takkaa ati bakka buutee namarraa waan tokko hojjetuun wakaalaa jedhamti. Wakaalaa kana murtii isiin qabdu amantii Islaamaa keessatti dubbate. Maal jedhe wakullu maa jaaza waan gayu hunda lil'insaani namaaf attasarrufu fiihi isii keessatti hojjetuun. بنفسه لبو إفيتين واللبو تنتيتي قدو دنديت هنديو جاز له نمسا نفنقيت أن يوكل فيه نما برا وكيل قدتو وان إفي قدو دنديت هنديو نما برا وكلتون وكيل قدتون سيفقيت أو يتوكل takkaa ati nama birarraa bakka buutee waan san hojjatuun siif geettii jedhe. Walwakaalatu wakaalaan caqduun waliigaltee jaa'izun geettu takka jedhe dirqamaa miti. Nama tokkorraa yoo bakka buutee waan kana hojjadhu siin jedhe yeroo feetetti ni dhaabda keessaa baata waliigaltee sanirra. innis yeroo fedhetti abboonaan hojjetinii dhiisiin jechuu ni danda'a. Gama rachuurraahuu mirga qaban jechuu yeroo fedhanitti dhaabuun. Walikulli minhumaa lamaan jara lamaaniitii ni jira faskuhaa waliigaltee tana dhaabuun mataa shaa'a yeroo barbaadan. Yeroo barbaadanitti dhaabuu ni danda'an jechuudha. وتنفسخ أما اللينه كتني بدي وليقلتين تون بموت أحدهما دعا تكو إسا لمانيت جرى لمان وهر وليقلتي وكيل والقد أتكنا تكو كيسا دوئي كوكلة سانتو دوئي وكان كوكلة سانتو دوئي تكون إساني دون وليقلتين إساني سنة شوابتي أبونا منسو وكيلكية وانا كنا وكلت naa dalagi jedheeni namni isa dhaaltan firri isaa naa guutaa jechuun danda'u inni duunan dubbina chuma baddi wal wakiilu namni bakka namarraa bu'ee waa hojjatu amiinun amanamaa jedhe fiimaa yaqbiduhu waan fuudhun keessatti wamaa yasrifuhu waan baasun keessatti kana jechuun isaa namni tokko yoo namarraa bakka bu'ee waan tokko hojjate wanni inni hojjetu kun yookaan waa bitaaf yookaan waa gurguraaf wanni inni bitee itti fide hunduu qeebalamtu wanni inni gurgure hunduu maalirraa gurgurtan jedhuun qeebalamtu amanamaa jechuun namni itti wakkalatte kun bakka sirraa bu'ee hojjete amanama. walaa yadmanu waan badellee hin baasuuf illaa bittafriix yoo inni badii qabaate malee yoo badii ifii hojjetee badii ifiitiin waan san balleesse malee yoo waan tokko wakiila sirraa tahee bakka sirraa bu'e waan san isaa hojjetu jiru wanni sun harka isaa keessan badde waan san hin baasuu jedhe yoo badii hin qabaatin hin baasu. walaa yajuuzu hin geettu an yabiica gurguruun wayashtariya bituun illaa bithalaati sharaa'ixa sharxii sadii hin malee waa bituu hin danda'u waa gurguruus hin danda'u jedhe sharxiin sadeentun maal an yabiica bithamani ilmithli gatii suuqaatiin gurguru gatii meeshaan sun gurguramuun magaalaa irratti gatii saniin gurguru gatii sanii gadiin gurguree namticha kasaarsuu hin danda'u gatii suuqaati waa gurguruu qaba waan yakuuna binaqdi lbaladi mallaqa biyya san jiruun gurguru mallaqa biyya san namni hin beekne saniin gurguree mirga qaba jedhee mallaqa biraatti fiduu hin danda'u ولا يجوز هنجيو أن يبيع من نفسه لبو إفت غرغرونس إسانجيت نمني تكون مرة بكبو إيه سوقي نما كيس حجتها جنو كرا فدتا وكيل ساته إسرى أبا, أبا سوق إرى بكبو إيه وغرغرة يرو وغرغرو كان واسدي لالله wanni inni gurgure kun qeebalamtuuf waa sadi ilaalla sadeen maal tokkoffaa waan gurguru kana gatii isiitiin gurguru itti taphachuu hin danda'u horii kana gatii isii qiimaa isii ka magaalaa irratti jiruun sanumaan gurguru lammaa ta'oo mallaqa ummanni beeku ka bii kana ummanni waa walirraa bitatuun kanaan gurguru mallaqa namni hin beekne hin gurgurin sadaffaa ifii ifitti hin gurgurin ifitti akkam godhee gurgurare eenyutu isa gurgure namni tokko waa bitatu'uuf ka gurguruuf ka bitatu barbaachisa inni amma ka waa gurguru malee ka waa bitatu miti ifi yoo ifirraa dhufee bitate hin taatu maaliif hin taane bakka tana keessa badiin argamuu sodaatama yoo namni tokko meeshaa kana anuutti hajama jedhe guyyaa suuqii keessa hojjetaa oolee galgala yeroo galu waan itti hajamu laallatee gatii isii baasee fudhachuu hin danda'u ifii fi gurguruu hin danda'u haraamu namni biraa ka waliin hojjetu yoo jiraate abboo waan haga kana nag gurgur jedhee namni biraa wakiilli fakkeenyaaf hojjetaan suuqii kana keessa nama lama lamaanuu abbaa suuqirraa bakka bu'anii hojjetan tokkottu meeshaa kana keessaa waa fudhatuu barbaade kaani nag gurgur jechuu kun bakka irraa bu'ee itti gurguruu hin danda'a maalirraa baqatan amma akka bakka tana keessa zulmiin takkalleen hin argamneef maaltu argamuun malti hedduu ammoonni argamaa namni suuqii keessa hojjetu yoo waan suuqii san keessa jiraa barbaade gatii ummanni fudhatu gadiin fudhata gatii jumla'aatiin fudhata haraama sun yoo abbaan beekee sii kennee haganarraa sii bu'e haganaan fudhadhu jedhee nama saahiba kiyyaatti yoo siin jedhe malee ati ifumaa lafaa kaatee gatii suuqaa gadiitiin gurgura fudhachuu hin dandeettu. Waan tun hin taaneef gatima suuqallee fudhatuu hin dandeettu. Ishii gurguruu hin dandeettu. Kanuma ta'uufuu nama biraa kasi gurguruu baasii barbaachisa jechuudha. Yookaan abbat himtee abboo meeshaa haganaa haganaa suuqa hin keessatti hajama. Arree sirraa bakka bu'ee waa gurguraa waan itti figaa hajameef koota ati na gurgur jecha isarraa bitatu. Yoo hojjetaan biras hojiin jiraate hojjetaan sirrirraa bitatu. Kana jechuun isaati. ولا ولا يقر رجام به على موكله نما وكيل إني راته كان رت إلا بإذنه هيا مسات ملت رجع ربه نندو تقرير شو رجع ليمتي إرتي همتو يجون قرروا تقرير شون كن فكنا فنما أما موكل إساه kanattu himatame nama walitti isa himate eenyu himata abbaa suuqii kana himata abbaan suuqii kun ammoo isa wakkalatee jira abbaa suuqii kanattu himatama nama birat isa himate inni an abbaa suuqii kanarraa bakka bu'a jedhe dubbii taan dhufee ee dhugaa wanni inni himatu sun narra jirtii ifirratti ragaa bahe jechuu hin danda'u isirratti ragaa bahe jechuun qarraruun baanan isii tan isirratti ragaa bahe jechuun isirratti ragaa isirratti ragaa bahe jedhee isarraa bakka bu'ee haqa namni biraa isarraa himate kana kunootii ragaa ifirratti bahee isarraa bakka bu'ee wanni narraa himatan tun wama dhuga'aa jechuun haraamaa hin danda'uu jedhu. yoo inni si hayyame abbo waan akkanaa akkanaa kana namni narraa qaba beenaa mana murtii dhaqi wanni sun narra jirti jedhii bakka narraa bu'i yoo inni jedhee waan san waafsi ergate malee ani isarraa bakka bu'e jettee awwakiila isaa jettee waan isarraa waan inni himatame hundaa baadhatuu hin dandeettu jechuu isaati. Agarsiisa irra dabree kana waan namni qarraru kana kan namni ofirratti gadhaabu takka ragaa bahu kana kana bal'innaan itti seene maal jedhe fasluun kun faslii jedhe والمقر به واني نمني فرت قرروا تكاي فرت رقابه ضرباني بكلم قرقرباتي حق الله تعالى تكاك ربيتي وحق الآدمي تكموهك المناماتي وان كان النرجل نمني روجل تكوى ربي قفان الراقب أكم جتشوسون زنا قد أكيتشو فكينا خمري لغي أكيتشو kun haqa rabbiin irraa qabu malee haqa namni biraa irraa qabu miti. Haqni ilma namaa hoo horii abaluu irraa hate jechuudha. Abaluu nan dhaye jechuudha. فحق الله تعالى حقني ربي يصح الرجوع إلا ديبئ النجا فيه حق سنرى عن الإقرار به وان إفرت رقابه كان الرى ديبئ نجا فكين لفمنا متوقت لفاك إيه ragaa ifirratti bahee maal jedhan zinaa godhe jedhe na'uudhu billah nama kaan manni murtii olii yaamamee murtiin irra dabru'uuf yeroo yaamame dhaabatee bonki jibanini womaa wanneen himisun waan dharaati womaa an qulqullaa waa rakkoo tokkollee hin qabu jedhe mirga qaba manni murtiin addaan deemaa jedhaniin haqa rabbiiti duraallee isumat ifirra ragaa bahee ammallee isumat inkiree didee eeginni dide womaa namuu ittiin dirqu haqa rabbitti haqa rabbiin namuu naman dirqu daliilli kanaa hoo namticha tokkottu maa'iz jedhaniini ragaa ifirratti bahee zinaa sahaaba zamana sahaabaa san yoos qabanii hidhanii murtii irra dabarsan dhagaan qaanii ajjeesuu yeroo dhagaan kuun darbatamee darbatamee darbatamee dhagaan dhukkubbiin itti jabaatte cehee jalaa uummata jalaa baqate ari'anii ari'anii qabanii hidhanii dhagaan qaanii ajjeesan rasuulatti himan yoos rasuulli maal jedhe alayhi salaatu wassalaam hallaa taraktumuhu maal lakkisuu dhabdan jedhe yeroo inni baqatisan maal lakkisinaa ofirraa maan dhiisinaa jedhe rasuulli jechuun osoo akka baqate saniin ka jalaa bahu taate silaa inni yeroo baqate amma akka waan inkireet hin taane akka waan jedheeti osoo inni yeroo san dhaabatee abboon waan kana keessa hin jiru narraa dhaabaa jedhe irrumaa dhaabu. وحق الآدمي حقني إلما ما هو أمه لا يصح انتات الرجوع فيه عن الإقرار به إيغا تكفر الترقابه إلا ديب أندندو يو إني من مرتئي در دابته أبو أبلو كانت كما نرافو رجل الرافو تينان إيه دوغا الرافو كما سنن رجل diqqoo jedhee guyyaa mar'oo dubbiin oowwinaan abboonni neen gadi jedhu sun kijibaa beektaa kuma isaa kanan garree jedhe laala wanni akkasii ilaalamtu haqa ilma namaa ifirratti ragaa baate eega takka ifirra ragaa baate wanni biraa kan ilaallu hin jirtu jedhanii. وتفتقر صحة الإقرار إفرت رقابهن كن واسده اتهجمتي وتفتقر لهجمتي صحة فياتهن الإقرار فرت رقابهن كن فياته داف واسدي برباجسا إلى ثلاث شرط شرط إسدي برباجسا البلوغ نم قداته در يجول يو فرت رقاباته وما لال والعقل أقلي قباته نم مرات يو فرت رقابه وما لال والاختيار فئي إفيت نم رقا فرت وابه نما تقيو صداتشسني dilii inni jiru inni keessa hin jirre keessaa seensisan takkaa dhaananii takkaa rifachiisanii ifirratti dhara sodaatee ragaa bahe wanni inni ifirratti ragaa bahe sun hin qeebalamtu. Eega takka sodaachifame amma addunyaa gubballee akkasuma namni tokko yoo hidhame boolisni qo'ee sodaachisanii ifirratti dilii fudhate mana murtii dura boolisni waan san fiduu hin danda'u. Murtii islaamaa kana fudhatte addunyaan guutuun amma. baaba tana keessatti namni tokko yoo mirga isaatiin malee sodaachifame sodaatee ragaa ifirratti bahe wanni inni ragaa ifirratti bahe sun baaxilaan laalamtu akka waan homaa hin dubbatiniiti. Waa sadeen kana jechuudha. Yoo wa'in kaana yoo taate bimaali wanni inni ragaa ofirra bahe kun yoo horii taate. اعتبر فيه شرط الرابع شرط أفرف الرابع برباناي وهو شرط سن الرشد نما هوري كان قبته حركا قبچو دندو كاتغافة مفدتو دندو تكوتهوج وإذا أقر يوفر الترغابه بمجهول وان بكمنه فكنف أبلت horii irraa qaba jedhe nam tokko aboo sirraa qabaa jennaan eewaa na biraa qaba jedhe hagamiin himne egaa ofirra bahe ammoo hagamii ammoo hin beeku yoos maal godhan jedhe ruji'a ilayhi fi bayaani wanni inni si biraa qabu sun abboo hagam jedhanii isuma gaafatan jedhe guutumatti diduu hin danda'u lakkii homaa na biraa qabu jechuu hin danda'u eega takka jedhe jechuu hin danda'u dugduba deebi'uu hin danda'u horii san keessaa ammoo haga fedhe himuu dandaya waan horii hin tahin illee himuu hin danda'u fakkeenyaaf horii hohii na biraa qaba jedhe mallaqa hohii na biraa qaba jedhe mallaqni sun hagam jennaan kun duraan dhibba shan himate aboo shantama na biraa qaba jedhe shantama isaa kana dura baasifne jennaan kaan itti deebina shantama kana irraa fuunee kaan fuuloo biraatiin kaffalsiisuuf kanatti deebina amma yoo inni lafaa ka'ee shantama na biraan qabu aboo bar wani na biraa qabu bar qamadii firii sadii na biraa qaba jedhee qamadii sana wani fidu sanarraan qeebatu qamadiin firii sadii horii miti horii na biraa qaba jechuudha mallaqa na biraa qaba jechuudha malee nuti waan bu'aan qabne ta suuqarratti gurguramuu hin dandeenye nu fiduu hin danda'u. ويصح نجايا الاستثناء فوهن في الإقرار إفرت رقابه إنسان كيستي وكيسافوه النقيا إذا وصله به يو الاتداع به كينا فكم جدمه أبلت هري براقابة جد لما كانت هري هنا رافوله أبو هري رافوته جنان إيجد حقم الرافوته جنان إبتوك جد سديتما ملئ إبتوك جد digdama malee fakkeenyaaf hin danda'a keessa waa foofuu ni danda'a yoos nu dhibba gaafannamoo saddeettama gaafanname fakkeenyaaf namtichi waan jedhe abalutti horii narraa fuudhe horii abaluu qabanii gaafatan wamaa irraa fuutee nan ee fuudhe hagam jennaan dhibba irraa fuudhe qarshii dhibba tokko irraa fuudhe saddeettama yoo keessaa hambisan jedhe yoo saddeettama irraa muran jedhe jechi isaa kun hin qeebalama. yoon qeebalama garuu yoo dubbii walitti dhaabatte yoo dubbii walitti dhaabatte akkasitti inni bakka takkaa dhaabatee jedhe hin qeebalama yoo inni dhibba na biraa qaba jedhe amma asii deemee ummataan mari'ate as deebi'ee jarana dhibbaa miti dubbiin tuun bar dhibba na biraa qaba afurtama malee jechuu itti baanee jedhe dhibba na biraa qaba afurtama malee jechuu itti baanedha fakkeenyaaf hin qeebalamtu jennaan. wanti dubbatti sun dubbii qeebalamtuu miti jennaan. Maal waan tokko jecha duraan jette irraa foohuudhaaf dirreema sanii bakka sanitti tahuu qabu. Bakka sanitti tahuu qabu. Lafaa kaatee yeroo biraa bakka biratti haasa'u bu'aa tokkollee hin qabdu jechuudha. وهو في حال الصحة isaa fayyaa qabu wal marabi ka dhukkubsatelleen sawaa wal qixa jedhu namni yeroo waan tokko firratti ragaa bahu fayyaa qabaateef dhukkubsate yeroo waan firra ragaa bahe kanallee waa jalaa foohu fayyaa qabaateef dhukkubsateen waluma qixa akka tokkotti ilaalanii jechuu isaati. Kanas amma hagasitti irra dabre waan ergisatti dabre. Wasulluun jedhu. Wakullumaa wakullu waan hunda وكل ما يمكن الانتفاع به والنمن اتفيدته دنديو هنديو مع بقاء عينه اجين سي هفته جازت اعارته ارجسون نغيتيه ولي وارجسون كرا ربي قدام كرا قده ويمنعون الماعون يشاء الروتون سنيف امته قدام ربي قدام الرفسي وتعاونوا على البر والتقوى ربي والقرقارة جد أستي أن سيمال جتشو سات أمتون واني نمني اتفيدته دندوي أسو إجين إسئين بني واني وان قري أتتي فيدت إجين إسيتي لبدي متى نسي بدي اتفيدت كفين هما harcee qamadii kiiloo tokko sitti inni fakkeenyaaf itti fayyadadhu siin jedhe in fayyadadda ammoo isin nyaattee dabarsita isin dhumti isin dhumtee ati itti fayyadadda qalima ishii kennee fakkeenya irraa fayyadadha isin jedhe qalima irraa fayyadatte garuu inni dhuma ijji waan kanaan dabartee jechuun baddi waan akkasii san namaa ergisuun hin geettu waan isin dhumtee dabartu namaa ergisuun hin geettu ergisaa miti wanni ergisan maal waan ijjiin isii hin tuqamne faayidaan isii bu'aan isii jalaa bu'u sanitti namni fayyadatu fakkeenyaaf fakkeenyaaf qodaa waatti nyaatan kana si kennee ergisa sii kennee wahii dhihanatti dhaabatu cidha qabda mistii gurgurdoo kana barbaachi barbaachisa kana dhaqxee irraa fudhattee irraa ergifattee waatti dhaabattee gabayaan addaan galfatte ergisa kun meeshaan kan kennu qabu mataan isaa sii deebi'a jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf gaangee qabda gaangee sii kenna ergisa. Gaangee kana yaabbattee ammoo gaangee hin deebiftaaf farda kee deebiftaaf makiinaan kee deebiftaaf wanni kun martuu waayyoo ati irraa ergifatte wanni kun sababaa sanii womaan ta'an mataan isii hin dhumne. Telefoona kan keessa kennu na ergisiin jedhe telefoonatti kenni deemmateen hajaan baatee sii deebisi. Telefoona mataan isaan deebi'a jechuudha. wanni kun duuba wanni bu'aan isii jala jirtu gaangee yeroo sirraa fudhatu yeroo konkolaataa sirraa fudhatu maaliif sirraa fudhate bakka hajaa asiitiin dhaqee hajaa asiitiin fixatee deebi'u bu'aa sun faayidaa faayidaa san jalaa fayyadatee ammoo waan kan keessii deebisa waan akkasitti ergifama malee waan isiin mataan isii badu namaa ergisuu hin beektu waan mataan isii badu waliin ergisa akkam faana sun akka reefin fakkeenyaaf aannan litrii tokko si kenne irraa fayyadadhu siin jedhe aboo aanan litrii tokko kan naa kennitu sii kenne ergise ergisaan malee turre ergisan taatu liqii beekamtu waan tokko sirraa fudhatee waan isii fakkaataa hegersii deebisuun liqii jedhamti ergise jechuun waan tokko sirraa fudhatee ijjine sii sii deebisu matuma sii aanan litrii tokko sirraa fudhatee dhugane maal si deebisa jedhe aanan kan si deebisu nurra kabajaa si fitu barbaade malee sun ergisa hin jedhamtu duuba liqii jedhamti malee. duuba maal jedhe wakullu maa yumkinu intifaacu bihi waan namni itti fayyadatuu danda'u maca baqaa'i caynihi ijjiin isii hafu wajjiin jaazat icaaratuhu liqii walii kennu ergisa walii godhuun ni geettii jedhe ergisa walii godhuun ni geettii إذا كانت يوتا تجد منافعه بؤانسي آثارا فانا جد وان إسر رانا من فيدتي إسين هبتيوتا أكا منافع فانا مانا كي كان أبونا إرجسي أبو جي أتوكو مانا كان سي إرجسي مانا كان رفتيكي قبتي غبايا انت دنقل فتي جيرو لبنان كي سباتا أبو لما ماني بكسي جرا وما أكا مكيناغا أكا مثال
وتجوز نجت العارية ارجفني مطلقا
قد إيفامان تشو هو جت أسو يرون قبل أسو نمان نران كنين جن أسو كان جن ونقلاتا تكنيتي هو الرافة جدا دوشتون حاجة كده بتأتي يرون في الاسي ديبس
ومقيدة بمدة يرون قبل لين زندين أبو ساعتي شنيف سيكني sa'aatii shaniin booda waan kiinaa deebise jechuu ni dandeetta yeroo hin qabu guyyaa lama guyyaa tokkoon booda naa deebise jechuu wahiya caariyaan tun madmuunatun ni kaffalamti jedhe ala almustaciiri namticha ergifate santu baasa jedhe biqiimatihaa qiimaa isiitiin baasa yawma talafihaa guyyaa isiin badde jedhe yoo waan tokko namarraa ergifattee wanni sun badde bakka lama laala waan tokko namarraa ergifattee konkolaataa namarraa fudhattee ergisa konkolaataan kun si harka bade konkolaataa kaan ni baaftamu mallaqa isaan baaftu amma dubbiin
maal laalan yoo akkaataa abbaan itti si hayyame sanii ala xiqqollee goote fakkeenyaaf bakka hojiitiin dhaqaa konkolaataa kiyya narraa hammaatee naa keenya jettee irraa fudhatte hojiin dhaqxee yeroo hojiin dhume magaalaa biraatiin dhaqxe magaalaa biraatiin dhaqxee deebii achirraa deebiitu konkolaataa karaarra cacaabte. Mallaqa si baasa. Mallaqa si baasa. Maaltu argame? Haga hayyama ati duraan fudhatteen sanii ala xiqqoo waa argaman. Yoo halli sun argame si baasa. Mallaqa kayoon baafta duuba. رسول عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية رامي شعر الله قد فرأته ما الجدين جدئتنا نسامت يا محمد جدين غصب يا محمد نسامت يا جنان قال لا بل عارية مضمونة جدين إرجيسا يو إني بدس إفسيك أبو جدين إفك أبو ما يتبان إرجيسا فوري إفك أبوك أبا yoo ammoo jiraate walhaadhatu addaas jedha rasuula alayhi baasuu qaba yoo sin jiraate yoo sin jiraachuu baattee wanni sun badde bakka waan biraa bakka buusee kennuu qaba rasuulli alayhi salaatu wasalaam saniifu maal jedhan alal yadi maa akaadat jedhan qiiman duuba inni baasuun kun qiimaa kam qiimaa guyyaa inni badee laata fakkeenyaaf waan san fudhatee wanni sun harka badde. Diintuun dheerattee turtu doo harkifattu harkifattu harkifattu ji'a jahaan booda mana murtiitti fidan. Gatiin har'aa waan biraati. Gatiin guyyaa isiin baddee ammoo waan biraati. Gatii guyyaa isiin baddee saniin baasaa jedha. Gatii guyyaa isiin baddee saniin baasa jedhe gatii guyyaa har'aa kanaan baasu guyyaa isiin baddeen saniin baasaa jechuu isaati. أنا رتيقا أخواني إن شاء الله دامني أتشير يا ربي إيه جدي درسي إتيان وكيسر إتفوفنا